tobeditse motsweding fm konka bokamoso ka ka dumela tlhere go amogetse mo motsweding fm malobe eh malebo eh kgaitsadia ke molebogeng e be ke tseye sebaka se go go dumedisa le go go lebogela gore o bontaleditse mo thulaganyong ya gago ka nako tsotlhe ra leboga ebile ka nako tsotlhe ga o na teng ra itse gore re tlile go itsela go le gontsi re tlile go nwa ka nkgo go ntse yala yalo kgaitsedi ake um eh, mo bekeng tse pedi tse di fetileng kgotsa a ke re tota fela go simologa mo kgweding e e fetileng mm. ne re ntse re bua ka merafe ya rona ya batswana le ka mokgwa o eh ba ntleng ka teng ha ke re ka mokgwa o ba ntseng ka teng ke raya ka mokgwa o ba ikadileng ka teng ka lefatshe gore ba fitlhela ko kae ebile mo ba fitlhelang teng foo go fitlhela gore ba busiwa ke magosi a feng e le ba morafe o feng ka mo kgontseng jalo le jalo le jalo mme moragonyana nna le mothagisi be re lemoga gore pitse e re apeileng E, e, e, ya utlwala ke pitse nngwe e seng karaka sepe yana ga se pitsana fela e re ka e tsayang dipekina di ka nna pedi fela ke lemoga gore mo bekeng e mhm. fetileng ke utlwile le yana tota kgaitsedi ake o le seuba semolangwana gore mara tlhang gompieno ga ke a utlwa bua ka maina a bahurutsi a magosi a bahurutsi tota-tota wa re reng re mo mokakane <laughs> gompieno e re tle go tsenana mo gona ka mo kgontseng jalo um mo lebogeng kgaitsira ke re ke tle sebaka seo go dumedisa le go dumedisa bareetsi ba thulaganyo ya rona mo thulaganyong ya rona ya re semeletse sekhutlwana ke sone sa rona sa gane le gale ga re eme ka nako e re eme go yone e leng sa tlatlana ya setso gompieno re boela gape ko mo re le teng mo bekeng e fetileng ka ntlheng ya gore mo bekeng e fetileng re ne re bua ka ga bahurutsi kgotsa ka ga morage wa bahurutsi mme re buile fela ka histori ya bone ga re a bua ka ga maina a e leng gore a eteletse pele kgotsa a kile a etelela pele merafe ya bahurutshi ka mokgwa o e leng ka teng so se moretsi a ka tshwanang ke gore a se tlhokomela ebile a ba se lemoge ke gore ga re bue ka keteledipele ya bogosi mo nakong e re leng mo go yone e mo malatsheng a re leng mo go one ona gompieno jaana yana re bua history re bua ka mo nakong e fetileng gore go ne go diragala jang go dua kae go iwa kae mme yaka ke tlhalositse ga ra kgona go bua ka magosi mo bekeng e fetileng mme ba itsebile ba tlhaloganya gore kana ga o bua ka ga baholosi ga gona ka mokgwa o ka tlhokang go buang ka ga kgosi mogale kgosi mhete kgosi melore wa ntlha kgosi masilo wa ntlha ga mogo le kgosi malope wa ntlha bao ke magosi a a leng kwa tlho ditlhogong ditlhogo sa magosi a bahurutsi mo ebile re itseng ebile re tlhaloganya gore kana kgosi e malope ene yo wa ntlha yo o ne a bona um ngwana a mmitsa re ke mohurutsi o mongwe a mmitsa re ke kwena o mongwe a mmitsa mongwato o mongwe a mmitsa ngwaketsi le ba bangwe ba bane ba le teng kana kwa teng mme re a tlhaloganya ebile re a itse gore morage o leng teng ga jaana wa bahurutsi ke o e leng gore o tswa fela mo go kgosi mohurutsi um eh, yo e leng ngwana ga kgosi malope mme jaaka re buile mo bekeng e, e fetileng kgosi mohuru tshwile a nna le bana ba le babedi e leng motebele ga mmogo le motebejana mme motebejana ene a nna le bana ba le babedi le ene a ba bitse a re ke moswane ga mmogo le melore fa melore ena ile a nna le bana ba le bane a ba bitse a re ke ke a ledi masilo moshawani moswane ga mmogo le mohurutsi wa bobedi ka ntlheng ya gore mmago fa godimo fale ke mohurutsi ane yo ene e le mohurutsi wa bobedi ene e mohurutsi yo wa bobedi yo a nna le bana a ba bitsa a re ke phatshwane o mongwe a mmitsa modisane o mongwe a mmitsa a re ke pule mme pule ene a nna le bana a ba bitsa a re ke manyane o mongwe a mmitsa nong nong ene ke wa bahurusi ba ga moshibidu ba ba leng kwa um botswana kgotsa bahodisi ba ganong bo moshibidu ba ba leng kwa botswana um o mongwe ke menwe ga mmogo le nonyane mme teng fela foo um manyane o ne a bona ngwana a mmitsa re ke mangope um mme mangope ena nna le bana ba le babedi a ba bitsa ko ntle ga mmogo le supile mme ka mo letlhakong le lengwe ka fale go ne go ntse go na le kgosi menwe o ene bana ba gagwe ba ileng ba welelelang fela ka mokgontseng jalo mme ntlha ke ne ke batla go go bontsha eneo ke ke mo magosi a bahurutse a simologileng teng a simolotseng teng tota tota ditlhogo tsa eh, tsa bogosi eh, jwa bahurutse kwa bosimologileng teng mme re a itse gore re na le um dikgoro tse di farologaneng tse di welang ka fa tlase ga merage kgotsa mo tlase ga bogosi kgotsa um morafe wa bahurutse yaanong ke simolola fela ka bantlha ba re reng ke ba ga um manyane ke bahurutse bahurusi bo manyane mme bahurusi ba bo manyane ma ba ba ileng ba nna mo kantorong ka nako ya teng ke kgosi manyane yo o ileng a tlhokafala ka ngwaga wa 1878 morago a latelwa ke kgosi sebogodi yo o tlhokafetseng ka 1906 morago ga kgosi sebogodi ga latela kgosi lucas manyane mangope yo o ileng a tlhokafalang ka 1958 mme kgosi manyane mangope ene a bona ngwana a mmitsa a re ke kgosi lucas lawrence manyane mangope o ba rotlhe mo itseng ebile le mo bekeng e fetileng re buile ka ene gore ke ene yo o busitseng um mo pusong ya bophuthatswana go tloga ka ngwaga wa 1977 seventy seven go fitlha ka ngwaga wa 1994 four mme a tlhokafala ka firikgong um eh, wa 2018 a tlhola malatsi a le lesome le borobedi a robala ka kagiso moaga go ithobalele kwa leng teng mohurutshi mme morago ga foo ra itse gore jaanong um eh, re santsane re le mo montlheng o le wa go lebela gore morai o wa ga manyane o tla gata o gatoga ka mokgontseng jang fa re tswa mo mo um eh, bahorising ba ga banyane re ya fela ka tlhamalo ra go lebela gore na re bahorisi ba ga suping bone ba eme ka mokgontseng jang ke magosi a feng a ileng a nnang mo pusong kgotsa a ileng a nna mo stilong kgotsa a ileng a tsena mo kantorong um ba eteletse pele morage wa um bahorisi bontsi ba ga Shuping ka lantseng fela kwa godimo kwa go nnile le kgosi Shuping yo ene a ileng a tlhokafalang ka ngwaga wa 1896 morago ga ga kgosi Shuping ga latela kgosi Thebe Shuping um eh, kgosi Thebe Shuping ene o tlhokafetse ka ngwaga wa 1949 morago ga ga kgosi Thebe Shuping ga latela kgosi Legangwe Legangwe Michael Mangope yo ene a ileng ya nna kgosi ya nama o tshwege mme ene o tlhokafetse ka ngwaga wa 1951 morago ga ga kgosi le gangwe michael mangope go ile ga nna kgosi peter masiela thebe kgosi peter masiala thebene o tlhokafaditse ka ngwaga wa 1953 morago ga moo ga latela kgosi hendrik shuping kgosi hendrik shuping um eh, ga go a netefala sentle gore o tlhokafetse ka dingwaga tse di feng morago ga ga hendrik shuping ga latela matthew mangope shuping yo ene a tlhokafetseng ka ngwaga wa 1970 mme morago ga ga matthew mangope shuping ga latela kgosi victor simane shuping yo re itseng ba rotlhe gore o tlhomile mo bogosing ka ngwaga ngwaga wa 1971 mme ebile kgosi victor simane suping ke ene kgosi ya ga jaana wa um eh, bahorutsi ba ga suping ka mokgwa go leng ka teng jalo jaanong go raya gore e sentsane e le ene yo o a le mo pusong a eteletse pele bahorutsi ba ga suping morago ga mo re lebelela ka leitlho le lentshotsho bahorutsi um eh, ba ga um lentswe mme bahorutsi ba ga lentswe bone ke ba re ka reng ke bagalentse ba bidiwa fela ka mokgontsing jalo ke bahurutsi bagalentse mme go na le magosi a ileng a nna mo setulong kgotsa a ileng a tsena mo kantorong ya bogosi ba eteletse pele morahi o wa galentswe o bone eh, e le kgosi moilwa wa bobedi mme moile wa bobedi ene o tlhokafetse ka ngwagole wa 1875 moraga mo ga latela kgosi gopane yo o neng a tshwaretse rakgaje um eh, kgosi gopane o ne a tshwarelela rrakgaje mme ene o tlhokafetse ka ngwaga wa 1919 morago ga mo mongwe wa bogosi rakgaje e, a tla jaanong ya nna gore ke ene kgosi mme morago ga ga kgosi rakgaje ga etelela kgosi tom mokgatlha kgosi tom mokgatlha o ne a tshwere le ene a tshwareletse mme mme ene o tlhokafetse ka ngwaga 1907 morago ga ga kgosi thomo mokgatlha ga latela kgosi rampaile samuel o neng a tshwareletse rakgaje wa bobedi mme ene o ile a tlhokafala ka ngwaga wa 1920 ke fa e ka re morago ga mo ga latela kgaje jaanong e le mongwe wa bogosi jaanong ene o ile a nna mo bogosing dingwaga dikgwedi di le thataro fela mme a tlhokafala ka ngwaga wa 1919 morago ga mo ga latela kgosi mpolokang menwe kgosi mpolokang menwe ene o ile a tlhokala ka ngwaga wa 1939 mme morago ga latela kgosi henry lentswe kgosi henry lentswe o ne a tshwareletse edward mme ene eh, kgosi henry lentswe henry eh, o ile a nna mo go fitlhela ka ngwaga wa 1939 ke fa go tla latela mongwe wa bogosi yanong e leng kgosi edward ke le ramang ke le ramang lentswe o ene a ileng a nna mo a latela mo bogosing um eh, go fitlha ka ngwaga nineteen forty nine mme morago ga moo ga latela ikalafeng lentswe yo o boneng ka ngwaga wa nineteen fifty four mme go sa tlhalosege sentle gore na re ene o ile a ya badimong ka ngwaga o feng ga re tswa mo re tsena mo morafeng o e leng wa morafe wa bahurutsi ba ga gopane mme ko go ra gopane gone go busitse ene kgosi moilwa morago ga kgosi moilwa ga busa kgosi gopane morago ga kgosi gopane ga tsana kgosi thomo kgatlha morago ga thomo kgatlha ga tsana kgosi um eh, rampeile samuel um moilwa mme morago ga moo re lebelela ka letsholo le ntshotsho bahurutsi ba go tweng ke bahurutsi ba ga moilwa mme bahurutsi ba ga ga moilwa bone ke morahe o motona thata ke jaaka o bona lefano magosi a e leng teng fa a eteletseng mo bogosing jwa ga moilwa e nnile magosi a mantsi thata ba tla re tsaya nakwananyana mme ke tla ka gore ke leke go ba tsaya ka bona ka bona pananyana fela ka lantlheng go le kgosi moilwa wa ntlha yo a tlhokafetseng ka ngwaga wa eighteen o oh five kgotsa ka dingwaga tsa bo eighteen ten go gone fela fo ga go tlhaloganye se re bile ga go itsege ga go totobale sentle gore ene o tlhokafetse ka dingwaga tse di fe kgosi morago ga kgosi moile wa bantlha go latetse kgosi dibetswe kgosi dibetswe le ene ga gona um bopaki sentle sentle jwa gore o tlhokafetse leng mme go a itsege gore o bone ka ngwaga wa seventeen forty five morago ga ga kgosi dibetswe ga latela kgosi sebogodi wa ntlha kgosi sebogodi wa ntlha ene o tlhokafetse ka ngwaga wa eighteen fourteen morago ga moo ga latela kgosi di utlwileng mme kgosi di utlwileng le fa ana a tshwareletse ene le ene ga go netefale sentle gore o tlhokafetse ka dingwaga tse fe mme e ka nna ka dingwaga tsa bo eight 1823 bo 1824 morago ga kgosi di utlwileng ga latela kgosi mokgatlhe um yo o tlhokafetseng ka dingwaga tsa bo 1840 eh, 1845 morago ga moo ga latela kgosi moile wa bobedi ka gore o le wa ntlha o ne ene le kgosi moile wa ntlha mme kgosi moile wa bobedi ene o ile a tlhokafala ka ngwaga wa 1875 morago ga moo ga latela kgosi gopane ikalafeng yo o tlhokafetseng ka 1904 ga latela kgosi sebogodi wa bobedi yo o tlhokafetseng ka 1997 ga latela kgosi kalafeng o mongwe wa bobedi yo ene o ileng a tlhokagalang le ena ka ngwaga wa 1877 morago ga moo ga tlala ga latela kgosi israel ke o busitse mme kgosi israel ke o busitse o ne a tshwareletse mo ngwageng tsa bo 1894 go fitlha ka 1906 morago ga moo ga latela kgosi pogiso kgosi pogiso o tlhokagetse ka ngwaga wa 1918 morago ga latela kgosi ramokhutsane alfred um kgosi ramokhutsane alfred ene o ne a tshwareletse tshwaneletse ka dingwaga tsa bo 1919 go fitlha ka 1932 morago mo go ga latela kgosi abraham grant moilwa mme kgosi abraham grant moilwa ene o tlhokafetse ka 1972 morago ga moo ga latela kgosi max nkadu kgosi max nkadu o tlhokafetse ka ngwaga o lo wa dipase wa bo 1959 morago ga moo ga latela kgosi israel ke o busitse a raya one morage o e Israel ke o busitse e yo o neng a le eh, a tla fela ka morago ga kgosi Max Nkadu morago ga ga Israel ke o busitse ga latela Boas e ga re o senye mme Boas ga re o senye ene ke kgosi o tlhokafetseng ka ngwaga wa 1975 morago ga mo ga latela Godfrey Joseph ma monna mere e mme morago ga ga kgosi Joseph e Godfrey Joseph monna mere yo a tlhomilweng mo bogosing ka 1970 twenty ke fa go tla latela magwesi a leng teng ga jaana a tlang ka morago jaanong kwa bofelong re na le morahi e le morahi wa bahurutsi ba ga mokgatlha morahi wa bahurutsi ba ga mokgatlha one o ne eteletse pele ke kgosi mokgatlha yo o neng a tlhokafala ka ngwaga wa 1888 kgotsa ka ngwaga wa 1889 mme morago ga mo ga latela kgosi lesomo yo o tlhokafetseng ka 1892 morago ga mo ga latela kgosi thebe ya tlhajwa um eh, kgosi thebe ya tlhajwa ene o tlhokafetse ka dingwaga tsa bo 1933 morago ga latela kgosi ga mooketsi yo o tlhakasitseng ka dingwaga sa bo 1965 ke fa e ka re ka fa moraga moo ga latela kgosi aron mooketsi yo tota-tota lene o neng a tshwareletse mo bogosing mme dilo tse re buang ka tshwanetse ke dilo tsa bo 1963 go fitlha ka bo 1965 mo gaetsho dintlha tse tsotlhe tse re itseng re bua ka ga tsone le tse re buang ka ga tsone ga re bua ka magosi ga se dintlha tse di nang le ntwa mo go tsone ke dintlha tse di tlhalosang ebile di bua ka magosi a bogologolo a a neng a le teng a busang merae ya rona ya batswana ga re bue ka magosi a jaanong jaana ebile ga re re ope ga a tshwanela go nna mo bogosing ga jaana rona re boela fela ko morago fela re ikgopotsa gore na re magosi a a neng a le teng ke bomang ebile bana ba lete ba etelese pele merafe e yana ka mokgontsing yalo ke rata gore dintlha tse re di buang di go kgotlhe tse di bidi go tsikinye mme di bidi go ratise se segaeno mme o seka wa ba wa ba wa tlhosa gaope ka ntlheng ya gore rona re emeletse ngwago ore mo go one o re o palameng o ra re re bopa puo ebile re thetha ka puo re thetha ka puo re bone o re bone kgaitsadiake re thetha ka puo bona ha bo re mo ngwageng o re tlile go ikonka re tlile go ikonka re thetha ka puo kgaitsedi e yake konka eh, eh, eh. a re konke bokamoso re bokakale e jo bontle jwa beke re lebogile thata tlhola sentle itumele bone ke lebogile thata kgaitsedi e yake mme le nna mafoko a ke isa ko go wena ga mmogo le bareitsi ka mokgontse jalo